Waa'ee uummata Oromoo kan beektu laata? Fiilmiin afaan Oromoo haaraa maqaa qurxaam jedhuun ba'e yootaan eebbifame. Fiilmiin kun seenaa jaalala irratti kan hundaa'e yoo ta'u, ergaan isaa immoo jaalala. Jaalal jechuun walii yaaduu, waliin ta'uu fi wal gargaaruu akka ta'ee dubbata. Daayirektarii fiilmii kanaatiif fiilmii kana keessallee itti qooda qabaachuu kan ammoo taatoo ta'eetiin kan hojjate dargaggoo Geetachoo Nugusee Gobbuu. dargaggoo Geetachoon fiilmiin afaan Oromoo yoo hedduu yoo ba'u rakkinni keessa jiraa jedheetiin dubbata. Rakkinna horii, rakkinni nam namaa qarqaaruu dhabuu fi rakkinni akka akkaa jiraa jedha. Kaayyoon guddaan fiilmii kanaa ammoo jetteetu jubeen deebitee gaafannan akkana jedha.
Qabiyyeensaa jalqaba Oromoon Oromoo akka gargaaru kan mul'isu fiilmichi kaaraakteriin keenya tokko bareetuu deema biyya biraa biyyoonni hin beekne deema. Achitti yeroo deemee babichi hin beekne tokko afaan Oromoo dubbachuu isaatiin amanee waardiyaa barasaa akka ta'u gaafate. Kun gidee ilaallu Oromoon Oromoo akka jaallatu Oromoon Oromoo akka ofitti hammatu kan mul'isu fiilmichi irra caalaa garuu kan jaalala kan jaalala ibsudha. Tokko maalummaa jaalalaa jaalalli eessaa kee hanga eessaatti akka nama geessu nama guddaati baasee nama xiqqootti hanga nama geessisu jaalala jechuun. Jaalala jechuun kennuu qofa tun ta'in fudhachuu qofa tun ta'in kennanii fudhachuu akka ta'e kan fiilmichi irratti kan mul'isu. Irra caalaa fiilmichi kan jaalalaati. Qabiyyeensaa fi jaalala irratti kan hundaa'edha.
Fiilmiin kun attamiin moggaasa qurxama jedhu argate.
Mata dureensaa manfakkii hiikoo kan jennu qabna. Manfakki kun abbaasaatu harka namatti hidha. Innis nama ajjeesee haaloo abbaasaa ba'eeti kan biyya biraatti imalu. biyya achitti immoo amma hin barbaadamu manfakkiin kun beekamaadha achi deemee utuu ba'aa baateetu jiraachaa jiru akkasuma nama ba'aa geesseetu achitti akka waardiyaa ta'u akkuma isinitti afaan oromoo dubbachuudhaan achiin booda nama keenyadhaa as kottuu as mataa'ee waardiyaa eegii rakkatiin jedhee namichi hin gashaanu achuma mucittii faana kan jaala achuma oolaa achuma bulaa isheenis achuma ooltii manaan baatu mucaa sirreessaa fi achumaan waardiyaa sana jaallattee wal fudhatanii badu. achitti baay'ee rakkatanii yaa ta'u malee kana rakkina kana keessaas darbanii abbaanis amanee ofitti fudhatee itti isaan jaalala gaarii jiraachuuf qophaa'aa jiranitiin rakkina irratti iftooftee achiin booda abbaan mucaa sana qabee abbaan qurxee deemu jaalala isaanii jechuudha. Kana ibsuuf qurxama kan jedhame giddumatti qurxame addaan.
Dargaggoo Geetaachoo ati egaa fiilmii kanaaf daayirektara ta'urra darbee fiilmii kana keessattis taatoo ta'ee hojjedheeraa jette oguma fiilmii hojjechuu attamiin horatte.
Ogummaa fiilmii duraanis ta'e kun kennaadha. Taatoo ta'us daayirektara ta'us akkas aartistii diree yeroo gattu tokkoffaa achi kennamuun hin barbaachisu. Lammaffaa immoo akkuma siin jedhe kennamuu qofa tun ta'us barumsaan tarchimsuudha. Kanaanis ani Zaagaran Kolleej kan jedhamu jira. Finfinnee keessa sirgis kiiloo achitti baradheen akshaalii pirofeshinaalii koo gara biraadha kan ittiin biraa jiru ta'e aitiidha. Garuu kanas bukkeetti baradheen kennaan waamna keessa jiruuf isa ittiin guddifadhee barumsaa ittiin guddifadhee gara kanatti hin galle.
Fiilmiin afaan Oromoo yeroo hedduu akka afaanota kabiraa keessumaa fakkeenyaaf fiilmiiwwan afaan Amaaraatiin ba'anii biyya keessa darbee hanga biyyootii alaattillee baafamanii gurguramuu deebi'ee immoo ammaa ammaadha ba'aaf. Kan afaan Oromoo garuu hagas babal'atee biyyooti alaa keessas haa ta'u biyya keessaa babal'atee adeemaa hin jiru maali danqaan?
Baay'ee ulfaata dubbachuufi maaliif amma fiilmii afaan Amaaraa yeroo hojjetamu fakkii ansaa ta'uu saawuntiraakkii isaas waan hundumtuu haala gaariitiin kan waraabu kunneen maaliif ispoonsera guddaa qabu. Amma fiilmii qurxama kan jedhu kana tun hin hojjetin dura komeedii gaggabaabaa dhangalataa kan jedhu hojjennee ture duukamittis eebbisiisnee ture fiilmicha. Sibiila fiilmichi sun baacoo gaggabaaboo kan amma afaan Amaaraatiin bahan daran piicharii haa ta'u sagalee isaa ta'u fakkii isaa ta'u gaariidha. Yeroo namni akkas ta'e siraadutu jiru. Siraadutu afaan Oromoodha maal godha siin jedha. Amma kanuma afaan Oromoo ta'e mana maxxansaa qaban fiilmiin asirraan bitan hin bitan hin bitan. Amma fiilmii qurxama kana yoo hojjenne sibiila barreessaan fiilmii kana hojii humnaa hojjeta. Baayisaa Jaamaa Bishooftuu keessa. Kana darsii keessa gale maallaqa akka wiccoo asirraa achitti cuuree kuma jahanni fidee inni sun guma gara kuma jaatamii shanii jaatamii jaha fidee nuuf hin kaffalan jechuudha. Kan sittiin daayireektaraafis akka kan itti jedhuuf hin kaffalan hin barbaadus amma maallaqanne. aartiin keenya tarkaanfii tokko adeemu jenneetu fidaniitu amma kana itti baasanii eebbisiisuu bishooftatti haa ta'u kaameraan akkuma warra amaaraa sabanbii saayistii haa ta'u abaatus garuu haala gaariitiin kan waraabame kan uummataaf dhiyaate sagalee isaas maaliif akka gaafa hojjettu waan biroo guutuu guutuu hin hojjettu waan ta'eef yaanqachuu danda'a kanamatti immoo guutaa kan hojjennu hojjennee agarsiisuuf amboo geessan nama soddoma gal agarsiisuuf laqqamtee geessan laqqamte amma biyya biraa kan geessu sinimaan namni sinimaa jiru sheerii sheerii yeroo isaan kuma sadiif dhibba shan kaffaluu baanaa yoo dhiyeessan kuma sadiif dhibba shan hin qaban kan irratti hirmaatu immoo hojjetaa mootummaa kolleekshii maanaajeriin hojjetaa mootummaa dukan inni kun amma kan siin jedhu reessaan kan inni gargaarin kumagaa akka fide hojjetaa humnaati fiinis akkatti hojjenne inni beeka.
Fiilmiin kun afaan Oromootiin hojjetamee uummata Oromootiif yeroo dhiyaatu uummata Oromoo gidduu dhaqee fiilmiin kun waan hin ilaalamneef sababaan maali? Namooti maaliif fiilmii afaan Oromoo ilaaluuf kaka'umsa dhaban jettee yaaddaa? Akka taatoo fiilmii tokkootti akka daarikteera fiilmiittis.
tokkoffaa piroomishin jechuutu irra jira biyya fiilmii agarsiisuu barbaaddu akkuma sittinee pirodakshin maanaajeriin keenya kan amma sambii godhe garee sana kan baase hojjetaa mootummaati gosa tokko malee hojjete sina sittineera amma afaan amaaraa hojjechuuf kuma dhibba afuriif isa naa ol isa immoo kan fidanii akkas wal gargaaru ispoonsaratii godhe umman keenyi pirodakshin maanaajerii baankii miindashiin jiru ispoonsaraa dhabe ispoonsaraa dhabeeraa fiilmii kana addaan kunnaa gara afaan amaaraatti naannofii jedhe laatti kan kan kaane kaayyoon kennu fiilmii afaan oromoo jechuudha kanaafu waan qabnu haala qabnu namni jeekinaa hojjennu ni jedheen kaayyoo jedheenis nu fudhatee nu kunis durii kuma jaafite yaaliga durii kuma kuma dhibba tokko fooyyetitti jedhe fiilmii irratti kan amaaraa meeqa itti ba'a kuma dhibba shani ol itti ba'a Wantoonni kuma dhibba tokko foonitti kan itti bahe. Kaameeraa akka ittiin jedhe sirra kun kaameeraa isa afaan amaaratiin waraabamu kan itti waraabamu. Kan isaanii sababii faayidaadha. Keenyi isaatti immoo maal kun maal akkasuma godhame tokkoffaa spoonsira dhabuu keenya. Hojjennee waan dura xumure amma uummata keessa buune gadi. Ambo yeroo deemnu amma caffee Oromiyaa geessinee fiilmicha gamaggamaa godhanii warri nu dura taa'an ilaalanii aartii uummata Oromoo kan guddisudha. siyaasaan addanaa irratti nan qabu haalli dhufuun jedhanii nuuf mallattee kennuu kennan waraqaa. Amma yeroo deemu dagaa ammas immoo ammas immoo hin gamaggamna nuti. Tole gamaggamna nuti kennu filmi ilaalan kan mul'atu jedhan immoo achitti proboot kan itti godhan dhaban uummata kan itti kakkasan dhaban. Maaliif akkuma sijjifeetti fiilmi tokko yeroo magaalaa itti mul'isee gaditti buustu promoot gochuun sirra jira. Promootii waan itti godhan maallaqa qarshiin tokko dhaban qarshiilee deemuudhisanii dhibba afur nama dhibba afuritti galee namni dhibba afuritti mudamu akka gaariitti haala gaariitti gammadanii ga'an namni dhibba afurii galee jechuudha laqqamte geessu naannoo laqqamte yuunivarsiitii geessan yuunivarsiitii kanaan duras mana nyaataa barattootatti mul'ata ture amma garuu mul'isuu jedhan.
dhaamsi ati qabdu maali gara fuula duraatti maal ta'e yoo wayya mee dhaamsa qabdu gama keetiin.
gama kootiin akka jiru uummanni Oromoo kan qabus kan hin qabnes aartii Oromoof gumaachaa gumaachan. Fakkeenyaaf kitaaboon aartii jechuun waan baay'ee of keessaa qaba. Injinaarii aartii jechuun. Fiilmiin jira, kitaabni jira, kan barreeffamu jira, barruulee adda addaa jiru. Kanaafuu aartii keenya guddisuuf gumaacha guddichaa godhuun miidha. Amma fiilmii kana hojjennu namni immoo galee ilaalee kun gaariidha, kun gareedha, kun kana sireessaa akkas godha. Namni ilaalu waan baay'ee ilaala. namni ilaalu waan baay'ee ilaala fiilmii amma kuttama kana irratti kana sireessaa fiilmii isa barmasaa yoo hojjennu garuu hin bareechina kanaafu hundin keenya abbaan abboolii qabeenyaa miidiyaa oromoo akka jiru aartii kana irratti hojjetan gaariidha abbo abbootiin qabeenyaaf immoo ispoonsara kuma shan gochuu fiilmii irratti gumaacha guddaadha ispeeshaalii fiilmii afaan oromoo irratti kuma tokkos kuma lamaas hin jedhin ituma ispoonsara godhan yeroo deeman yaada haalluutu deeggaran wal gurguddaa jiru amma kan afoola keenya afaan keenya amma maasirratti kennamaa jira eessattu biyya eessattu afaan kana yeroo bareessinee geessinu gama gama akkana sirreessaa luqooda kana sirreessaa kan akkasi aartii akkamiin guddata namni kamiyyuu afaan isaatti maalummaa isaatti itti boona gaariidhaan jira karaa kootti maaliif yeroo baay'ee argaa jirra kanaafuu aartii kana guddachuuf ni amma isin galatoomaa waan gaarii hojjechaa jirtu kun waan waan tokkoma kun maaliif lammiin baay'ee achi jira waan nu gargaaruu qabu isaan nu gargaaruu danda'u yaadaanis haa ta'u maallaqaanis haa ta'u garuu ati yaada fiddi na kan maallaqa hin fide akkasuma guddisaa deemuutu aartiin keenya ni guddata hafuurri keenya afaan keenya ni guddata jechuun abdii guddaa qabudha.
Dargaggoo Geetaachoo Nugusee Gobbuu ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomi.
Anis hedduu galatooma horaa bulaa akkasuma waaqessi na yaaduu fi jedhanis.